wanted to become president. But when you were posting who you wanted, I ain't say shit. We ain't say shit. Why you trying to attack me? Why you insult me? Why you insult my family? My people, not be small you know. After Tinubu don't win, and so no more children, no let us hear what oh. do. Both the boy and the girl, now, now they are two, now then they come outside do. Oh and soluomo children don come I say na them get nigeria na them get lagos e say no be only say tinubu enter? o say someone olu go see enter again if igbo people like me, they go pack all their people from village come lagos na someone olu now e go see go for the second time hi guys welcome back to mama soj vlog how you guys doing if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video My people, today video about MC, MC Oluomo and his children. This one not be saying that MC Oluomo can't talk alone again. No. This one be saying the children don't carry the matter for head though. Hey. This one be saying the children don't carry the matter for head. So say, after the election, Ubu, MC Oluomo's son, don't let Nigeria know. Say, now them get Nigeria. He say those of una wey be say una go stay with on una phone They insult they insult they talk say na dis one go win He say me they understand say person with the people with dem dey follow they play game they smart pass them. In the letters, understand say e smart pass peter obi say peter obi na boy for where im dey e say himself eh, him own smartness He pass peter obi own so definitely if him own smartness come pass peter obi own that means the supporter of peter obi waiting that go come be for where im dey <laughs> my people not be small tin o e dey tok say as tinubu enter now Nah, na sanwoolu now remember wey go become go wey go go for the second time He say maybe he e say sanwoolu must enter. whether the people go park dia people come from village that is their own problem now another of mc oluomo eh, child come out wey be say na mc oluomo daughter that will come aside that this kind accent wey be say that girl come they use eh, eh, eh. we no understand whether an american accent abi na oshodi accent That be that one it, she say she no fit dey speak enough a lot of she no fit dey speak yoruba like that o oh. but a lot of people they jealous am then they call a different name He say all the name of say he say all the name of say in papa support Asiwaju Bola Ahmed Tinubu He said that one no concern i say they don't win They don't win Now them get that lagos nothing they happen They don't win make people wey be say eh, be say they no they happy make they go all transformer say they don't win o oh. nothing they go feel do about am now she dey let us understand say make nobody come for their family at all He said nobody make dem no come for their family say because no be dem be the cause of the nigerian citizen problem why are they carrying their anger and problem failure of the, their own parents They put up for their own head say it no go possible it no go happen now my people, i go like make i just read low mc oluomosan right. We e draw a lot of attention when people they talk say ah tinubu now you give these people chance So oh. if not be you when you give um, these people chance when you give them chance you go make somebody like this kind guy come dey talk to nigerian citizens dey talk say na dem get lagos na dem get nigeria now make i read wetin emsolo son write emsolo son na make una hear e say na we get lagos na we get nigeria control e come pull nigerian flag now e come see why i say free announcement for those at di back someone who is going to be elected for second time. If you like, go and pack everyone in your village to come and vote. There is no promo during the governorship elections. For those of you that attend Tunde Ednot School of Politics, you can choose to remain ignorant to, to the fact that politics is not for the faint-hearted obi is a boy i am even smarter than him now my pipo I don't hear what mc oluomo son tok i was constantly like make i put the video of mc oluomo daughter That one where be say she can't use her english They break all the table where people come to us. okay even if we have to reply you with this kind also the accent why you no just sit talk the yoruba straight make for hear you well well my people make una go here and see mc oluomo daughter make una hear wetin she talk about the nigerian cities the way that they talk about her papa and eh, the rest of her family you wanted to become president but when you were posting who you wanted i ain't say shit we ain't say shit why you trying to attack me why you insult me why you insult my family mi ì mọ yorùbá sọ dáadáa but má try me <laughs> má try me okay bó ṣe rò pé ó ya wèrè mi kàn ya wèrè àjọ ya wèrè pọ̀ tó bá rò pé o lè insult èmi mi kàn lè insult yẹ but I will not I will not stoop to your level okay ṣe tiẹ̀ kí mi náà ṣe tèmi. Okay, mama, mama, mama sọ̀rọ̀ mi káàkiri kí ló tó ń sọ̀rọ̀ mi ṣé mo mọ̀ ẹ́ mo yẹ my people, and I don't hear what wetin mselo um, daughter talk. hmm my people, a lot of people start to the put blame on tinubu head eh, say eh, tinubu Now you give them the chance Now you give them the chance so they start to do all this thing wey they do if not, you give them the chance how um, Lomo go talk a eh, song go talk and na dem get lagos and na dem get nigeria eh wey mselo um, children go come come outside start to they brag because say tinubu now give them hand the truth of it be say there is one point wey mc olomo daughter make even if the english she dey everything together now mc olomo daughter talks say when the rest people they post their candidates she no talk anything but why be say when them start to they rejoice over the win of tinubu say tinubu win over the elect of tinubu say tinubu become president why people can start to they drag them they cause them. He said, now, then the person, they not be the cause, say, the other candidates lose. So if the other candidate confess, say, the one they come after them because say their papa, they close to Tinubu, and the one they use their own vaccination, they put, because they lose, the one they put up for their head, their own head, that means them not go agree. Now, people they after MC Olomo's son, because MC Olomo's son, the comment we make after the, after the, Kochire, after Tinubu win, people feel say, ah, dis comment now wey e make say whether pipo vote i mean dem no vote na sanwo-olu na go still mean eh, pipo come dey talk say e be like say dem don plan am down say okay o oh, whether di pipo go all di lagos pipo go vote for anybody wey dem like o oh, whether dem vote for jandor i mean dem vote for di eh, guy wey come out from labour party o oh, na sanwoolu na go still win That means whether votes no come dey count for their own side o we no understand because people dey feel say why you go toss even if dem pack their people come from village dem many dem vote na sanwoolu na go still go for the second time That means votes no dey work for for for nigeria again because e come be like say dem don know the truth of the thing behind wetin dey happen for you to dey use that statement and to dey brag about it we know say no be someone who send you but this statement now even if your papa no send you wey be mc oluomo dis statement now e come be like say you dey put stain for your papa name because even if people fair dey guess before people go come get hundred percent believe say ah e come be like say no be real vote the sanwo-olu vete enter so my people, as i come across the news of mc oluomo and his uh, children na to say make a carry am come here to come share am with make una let me know on una thing for the comment section and if una never subscribe make una subscribe to my youtube channel so that una no go miss any latest this way i dey upload una bye bye till i come on our next time bye guys see you guys in my next video bye guys.